Sosis kudhanii lama bar kuma lamaaf kudhanii shanii guyyaa afuriin duratti kamis dhabdu jechuudha. Otoobisiin tokko ganama nam jaatamaa olii finfinnee faate aduu gar dambidooloo deemuu jiru karaatti gargare nam hedduutti lubbuu dhabe hedduun miidhame egar jaalannee san deebisame.
oduu kana adda baafachuuf jecha har'a gara finfinneetti bilbilee hospitaala keessatti waldhaanamaa ka jiranii fi balaa kanarraa lubbuun hafuuf ka carrooman guutummaa maqaa isaaniitiif jiraataa eessaa akka ta'an naa ibsan.
hundasaa hordofaa qillee wallaggaa aanaa daallee sadii sa'aatii kudha lamaa fi walakkaatti kaane geedoo magaalattii darbinee tabba gadi buunee harawwa tokkotti sa'aatii shaniin taane afur makiinaan kun galan hun gale.
Maal yaadattu yeroo galagaluuf ture maaltu ture?
Makiinaan kun jalqabas ariifateen ma deemaa amma gaafa gooda ga'uu humna isaa itti dabalee itti dabalee maaloo maaloo jennee akka iyyuu taane akka iyyuu taane booddee makiina matuu bakka fixanitti ma dabalee ol utaalee bagala galee karaa gajjallaatti gala nu gaggashe karaa gajjallaatti gadi kufe.
Karaarraa hammam gadi ba'ee jettanii yaaddu?
Maal egaa baay'ee iyyaa turree maaloo jennee iyyaa turree maaloo nuu qabbaneessi jedhee iyyaa turree. karaarraa akka meetira afurii shaniin ta'a lafti nutti kukkubne karaarraa asii gadi konkolaanne.
Shufeeriinis lubbuun hin hafne.
Maalee shufeeriin oo ba'eera. Ummatu batuu miidhame malee kataa itti ba'an maal beekna.
Atoobisii sana keessa nama meeqa taatu turtan tilmaamaan?
Naannoo nama jaatamii saddeetiin taana walumaa galatti.
Galagaluu jechuun cinaachaan kufe moo gommaa isaatu samiitti asii ol galagale moo akkam?
Asii gadi gaafa kufuu gommaan isaa samaatti ol galagalee. Yeroo lama yeroo sadii ofirra gala gaggalee mana caccabsee nu hidhe.
Siniin eenyutu sin baase?
Naannoo Finfinneetiin bira bira gahee deebi'aa jira. Firriqoo tokko sina duukaa deemaa jiru. Paasterii Neftaalee Margaw jedhamu gara Canqaa deemaa jiru. An lafa sin beekuu isaan na barbaada jedhanii namootatti iyyatte. Amma isaan immoo makiinaa xinnoon tokko dhuftee isaan kaafteetti jechuun isaan na waamanii na qabaniitti makiinatti keessa na buusanii na fuudhanii deeman.
Garamitti?
Gara geedoo sirraatti ol deebisanii. Achitti baay'een wal'aanani warri geedoo sun baay'ee nu gargaarani.
Konkolaataa sana keessa gaasa du'eessisa jirus baasuudhaafi konkolaaticha gala gashanii moo akkamittis hin baasan?
Makiinaa utuu lafatti dhufe masaayitii caccabee dhufe innoo wanfiitii ta'e bakka hawaasuma hurjii ta'e caccabee dhufe.
Akka suuraa feesbuukii tokko tokkorra jiranitti foddaansaa mudhii ol irra jiru mudhiidhaa gadi isa sibiilaa jira eessarra baatarree jedheeni.
Caccabaanuma isaa jalaan yaane caccabaanuma saawitii jalaan yaane. Caccabaa isaa jalaan illee lafti nu hangalaase malee isaanii ofiin bahuun mokkorre lafti nu hangalagalee maal beekna karaa baane.
Warri du'anis achi keessa turan?
Cuba keessa jiru yommuu nu baane isaan dudu'anii jiisu isaan bukkee abbaan lubbuun qabu iyyee mayyee isa lubbuu qabu isa lubbuu hin qabne addaan baasanii ilaalanii warra lubbuu qabu keessaa fuuni warra kaan achumatti namooti wayyaarra bubuusanii kaa.
Ijoolleen dubartoonni faa keessa turaniiru otoo bisiisan?
Baay'ee baay'ee ijoollee wattaatiin baay'ee dhume ijoollee wattaatiin baay'ee dhume isaan kaanii. gara qilleensana waldaa faarfannaa warri kan jiru warri kan tajaajila deemu mucaa wallaaltuun tokko baanii haadhi baattee deemti haadhiin duutee mucattii mucaa waggaa lamaati namatti kennan dhabanii baay'ee rakkataa jiru yeroo sana.
Namoonni atoobisii kan biraa keessa turan akka dubbatanitti mucaa waggaa lamaa margarra teessi turtee jedhu.
Eeyyee eeyyee dhuguma.
Dhuma ishee maal godharree?
Poolisootumatu yeroo sana eenyutti ilaalla jedhanii gaggaafataa jiru kan cubaanonni nu ho'ee deemanii mucattiin margarra teessee. Boosii haati yeroo sana duute battaluma duute. Jaarsoliin tokko jiru gara Ameerikaatii galla jedhanii qellee wallaggaa keessa gabaa arbii lafa jedhamutti galaa jiru maqaa isaanii hin beeku. Isaan egaa jaartiin mukaanii yeroo akka makiinaan galagalee hin argine jaarsii battaluma yeroo sana du'anii mucaa wattaatii tokkotu isaan geggeessaa jira mucichi baay'ee makiinaan irra ciisee irraa ka'uu didee jaartiin baay'ee iyyanii amma mucicha yeroo sana wayi muka wayi itti barbaade jalaa kaasaa jiru ammayyuu Hinduun hin jiraanne mucichi wallaa namaa jira jedhanii haasa'u ka yommuu ciifnee dhaggeeffannu. Jaartiin immoo bakka numa wajjin fuudhanii Finfinnee nu fidanii wal ga'uudhinaan kiliika dhuunfaa kan Dooktor Daawititti nu geessanii jaartiin nu bukkee turanii amma kaleessa gara mana isaaniitti jaarsii duunaan jaarsaa wajjin fuudhanii deemani.
Gara Dambidoollootti.
Eeyyee eeyyee.
Reeffa ija tilmaamaan argitan qabduusin.
Isa cicciisu hooma laalu gara nama kudha saddeetii laa kaan ni cicciisu. Isa lubbuun keessaa ba'e isa lubbuun keessaa hin baane addaan hin baafanne malee akka ilaallutti namni kudha lama yemmuu isa battala sana du'e.
Warra kaangaa warra lubbuun aftaan hospitaala geedoomatti geessanii hundumaa.
Eeyyee hospitaala geedootti ol nu geessanii ambulaansii tokko nu geessanii makiinaan deddeebi'ee olma coree baay'ee inni tajaajilanii ta booddee garuu gargaaree raawwatanii gara Finfinneetti immoo makiinaa kan biraadhaan kontiraadhaan Finfinneetti achi nu dabarsanii baay'ee nu gargaaran jirri garuu.
Isin maal keessantu miidhame?
Harka koo bitaatu na miidhame harka bitaa kanatu na cabee mataan koos immoo iddoo lama sadii na rukute sibiilli dudda koo kana keessa na rukute.
Egaa kana keessa har'a ooltanii iddoo jirtan kana dhaabattanii yeroo ilaaltan waa'ee geejiba sanaa maal jechuu barbaaddu?
Horii wayii ittiin dhumne makiinaan fuulaan ittiin dhumne wanti tokko dhufee qaxxaaburee itti bu'ee yookiis walitti bu'ee adagaa dingataa jechuun dandeenyu kaa ariitiin madeemsa bakka fixanatti hirmaa adeemsisanii lafa yaadne keenya jedhanii fitan malee.
Namni shofeera ture sun nama guddaadha dargaggeessa nama akkamiidha?
Lakkii ijoollee ijoollee qal'oo ijoollee waxxaatii ijoollee.
Gargaaraan isaa duukaa tureeraa?
Ee duukaa jiran inni waanuma akka siyaatiiti baay'ee waliin caalan isaanu.
Innoo lubbuun afeera jedhu?
Afeera maali eddana yeroo hin gadda dhufee dhufee wallaanamee deebi'ee eddana lafa nu jirru kana iyyuu naannoo dooktorii fa'a.
Naannoo balaan kun itti dhaqqabe aanaa calliyaaf ajajaa waajjira poolisii kan ta'an koomaandar kabbada dabarsaa waa'ee balaa kanaa gaafatamanii akka jedhan.
Gaafa sadii torba kuma lamaaf torba ganama keessaa naannoo sa'aatii afurii irratti kamisa darbe jechuudha. Uummanni naannoo sanaa odeeffannoo nama nuu kennu achi qabna waan ta'eef nuyi bilbila nutti manni. Sanaan booda akkuma nutti maniin poolisiin naannoo keenya jiru poolisiin koora bittinneessaan poolisiin idileen konkolaataan kan keenyaatiin inni sana deemamee poolisii bichaa otoo hin taane hawaasi naannoo sana jiru hundumasaa atubisiin garagalee namni baay'een miidhameera jennaan innaa fi inni iddoo sanaan akkuma jedhame konkolaataan garagalee jira namni baay'een miidhamee jira yeroo sanatti bakka sanatti kennaa dandhee ilaallu namni kudhan lubbuudhaan du'anii jiru inni kaan immoo baay'ee miidhamee sanaan booda ambulaansiidhaan makiinaa harganneen kan sibiilii kan militarii kan keenyaan namoota gara hospitaala geedootti geeffame konkolaataan naannoo sana jiru hundi inni daandii deemullee nama iddoo sanatti tarcaasee namoota kana gara hospitaalaatti geessaniiru. Namoota gara hospitaala geedootti geessan keessaa isaan hundumtuu ogeessi naannoo sana jiru hojii kan biraa dhiisee namootuma balaan irra ga'e kana yaalaa hoolanii. Egaa namoota yeroo sana humnaa ol miidhamanii balaan cimaan irra ga'e ambulaansii isaanii fi kan birootiin gara hospitaala Amboo fi gara hospitaala Finfinneetti Paawuloosii fi Tukur Ambassaatti riifar godhanii akka isaan deemanii yaalaman godhamaa ture jechuudha.
Akka galmee qabdanitti balaa kanaan lakkoofsi nama waliigala du'ee meeqa?
Akka galmee keenyatti gasa namni hodee bakka hodee osoo hin ta'in qabatamaatti kan nu akka jiru guyyaa gaafa sanaatti bakka balaan ga'e sanatti namni kudhan achumatti du'anii durba lamaa fi dhiira saddeeti. Hospitaala namoota riifar jedhaman keessaa hospitaala hambootti namni tokko du'eera. Akka waliigalaatti egaa dhiira sagalii fi dubartoonni lama waliigala namoonni kudha tokko du'uu isaanii qabatamaatti mana yaalaa minilikii fi mana yaalaa naqamtiitti geessine maatii isaaniitti kan geessine ta'uu isaati.
Reeffa isaanii.
reeffa isaanii namoonni du'an kun tokko burraajuudha dhimbii fi naqamti keessaa namni tokko jiru kanarraan kanaaf dambi doolloo fi qeellam wallaggaa jala warra jiranidha haana haana isaanii keessa jiranidha jechuudha.
Akka balaa sana waajjirri poolisii ilaaleetti shooferriif gargaaraansaa warra madaa'an keessa hirumoo fayyaadhamoo du'aniiru.
Akka hubannetti egaa tokko konkolaachisaan nu bira jira qabamee nu bira jira amma tokko madaa'ee ture. inni amma normaalii fayyee inni waajjira poolisii to'annaa jala jira raddaatonni isaa dhanga atti miidhamanii yaalamaa kan jiran ta'uu isaati.
Waajjirri keessan garuu ittiin ka'umsi balaa kanaa maalidha jedhee akka qorannaa gaggeessetti.
Egaa akka qorannaa gaggeessinetti bakka sadii irraa odeeffannoo argannee jirra tokko uummata naannoo sanarraa konkolaataan sun yeroo sanatti baay'iseettiidha kan jedhamu uummata naannoo sanarraa odeeffannoo argannee jirra. Saffisa hamaarra ture waan jedhamu jira. Inni lammaffaan namoota konkolaataa sana jiran keessaa garmalee fiigaa ture saffisa hamaadhaan fiigaa ture sodaachaa ture waan jedhamu uummata konkolaataa sana jiran irraas argannee jirra. Inni sadaffaa magaalaa Hamboo keessatti yommuu namoota hospitaala galan gaafachaa dhufnu naannoo buufata konkolaataatti inni kun ka'eennaa odeeffamu magaalaa keessallee dhaabbatee fiigee darbe konkolaachisaan sun konkuman dhaabbanne hinda'u magaalaa keessatti sodaachaa ture baay'ee humna ol fiigaa ture kan jedhamu magaalaa Hamboorraa nama naannoo sana jiru irraallee ijoollee nama iddoo sana dhaabbatanii maloota adda addaa gaggeessan irraa argannee jirra. Kanaan qulqulleeffannee jirra karaa adda biraatiin konkolaachisaan akkamitti balaan kun ga'uu danda'a jennu fireeniin dide waan jedhu kaasa. Egaa amma qorannaa keenya ragaa teeknikaatiin kanaa qulqulleeffannee isa kanatu sirriidha kan jedhu qorannaadha kan jedhu ta'uu isaati akka waliigalaatti.
Konkolaataa kufee jiru sanarraa fireeniin diduu fi diduu dhabuu isaa baruun hin danda'amu teeknikaan.
Konkolaataan sun iddoo konkolaachisaan jirutti teekniikni kan ilaalamu sanarraa ka'amee amma ganaa namoonni dhimma teekniikaa kana qorataa aanaa keenyarra waan hin jedhetti godinarraa gargaarsa gaafannee dhufanii akka isaan ilaalaniif isa kamtu sirriidha waan jedhamu ragaa taaktikaa addaa fidneen booda gara ragaa teknikaatti waan deebinuuf gara fuulduraatti qulqulleessinee kan bira geenyu ta'uu isaati.
Koomaandar Kabbada Dabarsaa itti gaafatamaa poolisii aanaa Callee deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Tole tole isinis galatooma.
Kanneen balaa kanaan fira yookaan maatii ofii dhabaniif waaqayyo sinaa jajjabeessu jecha kanumaan nan xumura an jaallannee gammadaati nagaati.